varanti varanti uzi ko naturutse hirya iriya mvuze inzogera nguhamagara ari kashwi da ntakumva yo fisito biteze ni sawa sha ngaho urira igare nkugezeho ugiye
sha fisito ngiye hano hirya kwa diregitirise ndakomeza ngende n'amaguru ndumva nta kibazo
oke ntacyo reka tugenda twiganirira vava karame none se ko ntacyo yansubije ku byo nakubwiye
ese fisito Hmm?
ninde wakubwiye ko gukora imibonano mpuzabitsina ari byo byerekana urukundo nyarwo koko sha varanti nabibwiwe n'umuntu kandi ufite egisperiyanse
urangije nawe urabyemera koko none se varanti hari aho yambeshye none se fisito ushize mu gaciro wumva nta kindi abakundana bakora kitari imibonano mpuzabitsina ubu se ko tuganira byose tukagira ibihe byiza ukampa umwanya nkawo guha n'ibindi byinshi ntabwo bikwereka ko nkukunda koko yego ariko abajama banjye bose twaganiriye n'icyo bahurizaho ibyo gusa Hmm.
akaba ari byo natwe twagenderaho twishora mu bintu tutanasobanukiwe erega vava iyo uryamanye n'ukunda bituma urukundo rwiyongera mukarushaho kwiyumvanamo ariko fisito Hmm.
ubu nta couple uzi baryamanye ngo berekane urwo rukundo uri kuvuga bikarangira umukobwa atwaye inda ndetse bakanashwana ubu nta nubwo ufata urugero ku byabaye kuri mushiki wawe sine erega erega varanti Uru- urumva iyo oya rwose fisito birantunguye ko udatekereza no ku ngaruka zibamo ukiyumvira ibyo bakubwira gusa erega varanti ingaruka ndazizi ko zibaho ariko se abaryamana bose niko bahura n'izo ngaruka Hmm? ubundi se abakundana bose barifata
fisito ngiye rero ntabwo ngendera ku bandi ndeba ubuzima bwanjye Aha.
ngaho ibaze ndamutse ntwise Hmm? fisito Hmm?
ubwo uzi ko naba ntagikomeje amashuri yanjye bibaza ubuzima bwanjye ukuntu bwaba buhindutse
ndabyumva
akazi katangiye simyone manzi bitese ni byiza yego mani ndi gufasha bosi gukora isuku aha dukorera uramutse shamanzi he mwaramutse bose ni byiza rero ko wakuje uyu munsi dufite akazi kenshi kandi gakomeye papa valanti ndishimye cyane kuba akazi kabonetse uyu munsi kabisa uzi ukuntu iyi korona yandyamishije Eh.
Sha, iyi korona ndabona yaradukozeho pe cyane mugira ngo simperuke ikiraka mbere yayo
none se papa valanti waduhamagariye iki nta kazi gahari
mpamvu nabahamagaye ni ukugira ngo mbamenyeshe ko ngiye kuba mfunze aha ngo tuzongera gukora ibintu byagenze neza Mm, akundi ayiwe none se papa valanti n'abakiriya bake ntuzongera kubakorera nyine ibiraka nibiboneka nzajya mbikorera mu rugo kuko gukomeza kwishyura iseta ntakora ibyo nabyo ni igihombo karabaye noneho siko bya bintu bitoroshye ntabwo byoroshye none se papa valanti akazi kenshi ko wavugaga ni akahe nyine ubwo no gusohora ibintu byose biri aha tukabijyana mu rugo nta nzi y'abandi ahubwo reka mbe ndebe ibihari tubijyane
Sha, noneho nsubiye ku isuka pe ari amafaranga y'inzu nayo yambanye ikibazo kurya nabyo ni inyatsi none n'akazi karabuze gigi dore ko wigenje noneho ubwo urabahute ntumuswa wese kuvuga njye gusa wowe ntitumeze kimwe ah iririre di ese hari ikibazo mfite cyaho kuba n'ibiryo wapi kuko nzajya njya guporeza ku babyeyi
yo sha, babaje ibyanjye pe
mwe ngaho ibaze iyo tutagira amahirwe ngo duhure na giga tubwiye ko twaguze inkwavu z'ibigabo gusa wahore n'ikigaju ahubwo twasubijeho mfite ubwoba ko umucuruzi atari buduhindurire Iyi,
yemwe ariko si ubwo kuki mutibutse ngo mubirebe mbere yo kuzigura mama uzi ko twabirebye ntitubimenye twese
yewe muracyari abana pe nizere ko ubu noneho muzi kuzireba no kuzitandukanya eee ubu twarasobanukiwe pe ahubwo gaju Karame.
dore narinzanye ubwatsi bwo kuzigaburira mwireka ubwo zizaburya ejo kuko mama yari amaze kuziha ubundi aka kanya eee ese mama gaju mwakoze cyane kudufasha oya nta kibazo ariko zizabyara ryari ngo dutangire tuzigurishe tuzereka abandi bo muri club inyungu twakuyemo eee cyane
gaju Karame.
aka kanya ntabwo ibyo wahita ubitekereza Eh, kuko korora bifata igihe kandi mukazitaho bihagije eee gaju urumva rero ko ari ugukoresha imbaraga zose tukazitaho eh, mwireba ibyo kariya kari gukora eee
buriya ruba rushaka gukina na mugenzi warwo ahubwo se ko muba mwagiye ku ishuri muzajya muzigaburira ryari gaju ndumva twajya tuzigaburira mu gitondo mbere yo kujya ku ishuri na nimugoroba tuvuyeyo reka reka amatungo yo mu rugo akunda kurya buri kanya ntabwo kabiri ku munsi rero byaba bihagije Eh, none se ko numva tutashobora kubikora tudahari mwe mushinga wacu ugiye kutunanira oya mwicike intege mwebwe mujye mushaka ubwatsi noneho ngewe nzajya nzibagaburira igihe mudahari sibyo Yeee, urakoze cyane mama gaju
none gigi kwashyushya umutwe ni ubwa mbere akazi kahagarara nyumvira amanzira erega mani sinakwishinga oroshya ibintu mani n'indege irashya uzabona kandi nzagakura ese sha mani ubu ndi kwibaza ahantu nshobora gukura amafaranga nahebye ariko gigi ntiwaba umuswa koko guteze ubwo njye naba nicaranye icyuma nka kiriya baguhaye inzara ikanyica wakirya se kigurisha imana yego ko fata poseze y'umwuga mani nyigurishe wapipe kandi mba nkugira inama z'ubwenge ugapinga mani izo nizo nama za nyuma numvishe shakira ahandi ahubwo gigi mbwira ngo ushakire umukiriya aguha yihuse aka kanya oya manzi ibyo ntibyavamo kabisa ahubwo mani ngize igitekerezo Mm, ikiza mani aho kugurisha poseze yanjye wajya nyikodesha bakampa make
banti uko ni ukugira inyota gusa cyangwa yewe shata simba mbwire nkunda jiji ku buryo ntakihishira pe
ndumiwe mva karibu muri kabuto rero mva se dante wawe urahari oya yagiye kwa muganga sha ngaho mbwira we icyo nshaka kumenya ngo wowe na fisito bimeze gute?
shate si ibaze ko yifashe ati tuzakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo nemere ko unkunda we ngo valanti ibyo byo ntabwo ari byo pe imibonano mpuzabitsina siyo yerekana urukundo shate si nabimubwiye ariko ntanyumva ubona afite abandi babiganiraho cyane bakabimwemeza sha valanti abahungu bamwe na bamwe bumva ko gukora sexe byerekana urukundo shanu kuri fisito ntangiye kumufata ukundi kuntu ntamutekerezaga pe
ariko aho waba umurenganyije valanti ni ukuri ngo iki uvuze ngo iki tesi none se ubwo urumva amafuti ye kugeza aho yifuza ko turyamana valanti umbwije ukuri sibyo wowe nta byiyumviro bidasanzwe ujya ugira kuri fisito ndahira
shate si nyine nako reka mbyihora rero tanseka ndakuzi Mm, ariko sha valentine ubwo wambwiye ko ubizi ko iyo tuganira tutabura kugirana inama koko shate si rero mu by'ukuri nanjye iyo turi kumwe mba numva nahindutse mu mubiri nkumva yanankuraho maze kagira inkuru akagukoraho valentine reka reka reka reka nahita mwirenza nibeshya nawe arabizi mbega wowe kubera iki se ubwo we shate si nyine mba nzi ko byatujyana mu bindi kandi nawe ngira inama pe
ko nanjye binshanze valentine iwe uzi ko nasize nteretse ijerekani kuri robine nkibagirwa valentine yewe hano we ndaje mu kanya dushakira umuti hamwe njya kuyireba
ane uza kwibuka guha agasari buto nava kwiga ngiye kwa mwiza gusobanuza amasomo sintinda ntugire impungenge sine ndabyibuka rwose uyu munsi ndamuha umuneke amatunda n'ikinyomoro Eh, ndumva ari sawa ariko ugiyebuka no kumuha amazi nayo ni meza ku bana yego ngaho genda wanike utwenda tw'aka kazuba kabi kayumesha turasubira sine
ah yesi yesi sine Ah, bimaze gute se mwana bite peze ko wabuzera mba ndumva nagwerukaga kabisa niko amasomo yaba yabaye danje mwana abona se ko icyahita cyaje mwana kandi njye nyine mba ni no mu gatigito nyine kuri radiyo garesha ntabwo biba byoroshye birumvikana sha Ah, nanjye usanze ngiye kujya kureba mwiza ngo nsobanure amasomo ntumve eh, reka da ariko mva nkubwire mwana uraba ujya tuvuye mu myitozo mwana uzi ko tugomba gutsinda ikipe ya rutoki wowe sha pazo nta mwanya mfite abafutu muri iki gihe wabidukora se turi mu marushanwa mwana ariko ubwo uzi ko natsinzwe ya tesite y'akarere sha eh tahira ese tuware mwana aho ngaho ndumva bikaze kabisa ese ntabwo wari wize mwana sha ntako ntari nagize pe ariko ibibazo byo mu wa mbere no mu wa kabiri byarankubise ndibura pe ya ya ya ya sha ko wahiye mwana Mm, byihorere ariko reka dupange ibintu nk'iby'abantu bakuru nyine mani kandi babajamo sibyo Mm, ndakumva reka dufate iminota mirongo itatu mbe ngusobanurira ariko turajyana mu myitozo ntiwumva se ahubwo Eh, ahubwo reka rero dore kuri iyi shimi nanjye gusobanuza ubundi tugenda
ngo chemistry mwana nagiye guhitamo kwiga emusi y'inyihunza kuko yaransindaga pe si yingumirage singiye kukwemera ntanyumvira kandi none se ubwo mvuga uri bunsobanurire iki Mm, none se kemusi niryo somo wiga gusa mwana ariko nta n'ibirenze da wanareba nyine umwana ubyumva cyane muri karasi yawe akagufasha ukabyumva mwana si ngombwa ngewe kabisa pazo ndeka nigire kureba mwiza n'undi niba wari ugiye kunsobanurira
sha valentine nsanze amazi yari yatangiye kumeneka tante byari kumubabaza
ahubwo shate si ngira inama atari yaza oya humura wana ntabwo ahita aza umuntu wagiye kwivuza kwa muganga ugira ngo ni vuba n'ukuntu kwa muganga batinda
sha mva tesi ubu nsigaye numva ntakwihererana na fisito byatubera birebire pe ukaba rero ufite ubwoba ko bishobora gutuma mukora sex yego gukora sex nyine n'ibindi bibikurikira byose ntubizi se none se valentine wumva fisito nakomeza kugusaba uzabigenza ute tesi nkubwije ukuri nk'inshuti yanjye pe nanjye byancanze kandi bibaze kuko duhuye abimbazaho erega valentine abahungu bamwe na bamwe we ntubazi azatitiriza kugeza ubyemeye ayiwe tekereza we kandi byanashoboka rero cyane.
gusa sinzi niba niteguye kuko nta makuru ahagije mbifiteho amakuru amakuru ubwoko ki valentine nyine numva nkeneye amakuru ku buryo bishobotse gukora sexe tukabireka cyangwa se twanayikora tukirinda ingaruka zizakurikiraho valentine uzi ko ibyo bintu ari byo erega buriya byanagufasha no kwifatira icyemezo shate si gusa nyine ndi kwibaza aho nzahera mbaze ibya sexe gusa umuntu nkawe usanzwe ujya ku kigo nderabuzima koko
yego nsanzwe njyayo ariko noneho ibyo nzaba ngiye kubaza ibintu biteye isoni kabisa
valentine ku baganga ni ibintu bamenyereye wana by'umwihariko abagira inama urubyiruko ni inshingano zabo kugusobanurira ndetse ahubwo reka mbere yo gutaha nce ku kigo nderabuzima nzakubwira uko byagenze sawa
gaje ukora aha pe imibare isigaye ari utuntu twawe rwose mwirakoze cyane pe iyi forumire ndayumvise neza neza gaje ubite ni byiza nyine nezengurutse amakarasi yose nakubuze kumva uri hano sha nazindutse nsobanurira akantu gaje umeze neza se sine urebye nta kibazo gusa hari ibintu numva nari nje kugusabaho ubufasha mwimiyoka y'imbe nkomeza egisesisi akira gaju nese sine mbwira mbanze numve niba nabishobora ntapfa kwemera ugasanga ndakemye da
ni mu masomo sha siko mbona shami ishobora kuzansigarana muri exit narebye neza oya wivuga utyo sine ntari irarenga pe ariko se sinabona guyigerageza sha ibyo byari imbere biriya bintu tumaze iminsi twiga byanze kwinjira ndagerageza no gusubiramo wapi rero mfasha pe
ehe sine ko numva bigoye ubu gaju nawe namuhaye gahunda yo kujya amusobanurira kandi na- none se umusobanura buri gihe oya si buri gihe ariko nanjye mba nkeneye akanya ko kuza gukora etide yanjye
none se ko gaje ari mu wa mbere njye nkaba ndi kwitegura exit ubwo koko shasine njye nabisabye mwiza kera kandi tugeze kure twiga ntitwahagarika rwose gaje ubwo urumva ko ariwo uri mu wa mbere nanjye uri kwitegura exit ari ndubabaje koko umva sinera ni njyewe niba namwe mugeze mu wa gatatu ubu se njye nzagera ryari mwini njyewe uzajya wigisha rwose ok ngamureke dushaka umuti rero kuko twese tugomba gutsinda tutitaye ku mwaka twigamo sibyo mureke njye mbasobanurira muri wikendi noneho nanjye nige mu minsi isanzwe ibyo nta siwumva urakoze none urakoze pe sawa ubwo buri wese ahitemo umunsi mutazahurira
varanti karibu rero murakoze muga wakoze kwihangana hari urubyiruko twari turi gusobanurira ibijyanye n'ikoreshwa ry'agakingirizo muri sare yo muga Mm.
nibyo mwabasobanuriraga koko Ii, twanababwiraga ku byerekeye imibonano mpuzabitsina rero baba bafite utubazo twinshi yewe iyo mbimenya disi nanjye mba naje kubera iki se varanti
muga nyine Mm.
nanjye mbifiteho ibibazo kuri ibyo bintu Eh, hari icyo se ko n'ubundi mpari mbaza ngo uteze amatwi muga karamye urabona Mm.
nyine umuhungu dukundana amaze iminsi ambwira ko ashaka ko dukora imibonano mpuzabitsina Mm.
wangiriye iyihe nama muga none se varanti karame ubundi wowe urabishaka
urumva Mm.
mba mfite ubwoba bw'ingaruka byangiraho kuzigira ni ngombwa ariko hari n'uburyo bwo kubikora kandi wanazirinze Eh, ubwo se bigenda gute muga hakoreshwa agakingirizo Mm.
ibinini cyangwa ukiteza urushinge hari n'udupira two ku kuboko n'udushyirwa mu nkondo y'umura turinda gusama ye muga ibyo bintu si iby'abagore nibyo koko bikunze gukoreshwa n'abagore ariko n'umukobwa yabikoresha mu gihe adashaka gusama none se muga karamye ubwo nk'umuntu w'urubyiruko wamugira inama yo gukoresha ubuhe buryo varanti agakingirizo ni bwo buryo bwiza kuko gafite imimaro ibiri agakingirizo karinda gusama ndetse no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida yego kakurinda n'izindi iyo ugakoresheje neza eee none se muga karame udukingirizo umuntu yadukura he ushobora kutugura kuri butike cyangwa kuri farumasi ariko hano dutangirwa ubuntu akira nawe ntuguhe ese valentine karame muga urumva uzashobora kwereka sheri wawe uko gakoreshwa